Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda maramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa kane itariki mirongo irindwi y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe na federike unikije nanjye ndi mu batanze ibyo bimenyetso kuba rero bavuga ko babihagaritse burundu ni ukubera inyungu ubufaransa bugomba kuba bufite ibyo bagomba kuba barumvikanyeho n'u rwanda uyu ni teogede rudasingwa yahoze ari umunyamanga mukuru muri fpr ari mu bantu bashikirije abajejwe itohoza ibyo bazi ku ikororwa ry'indege ryahitanye ubuzima bwahoze ari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana perezida w'uburundi cyprien ntajyamira hamwe n'abandi bategetsi iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye amazu amaze kubakirwa abantu bari batakaje amazu yabo bivuye ku myuzurire y'imvura isigenya hamwe n'ingaruka mbi zivuye ku ihinduka ry'ibihe mu karere ka afurika yo mu buseruko turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu aloyize bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gihe mwaramutse neza aloyiza umwanya ni wawe mwaramutse frederico perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'umutambukanyi wiwe melania trump baragendeye abasirikare ba amerika bari muri irake mu ibanga umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya perezida sarah sanders yavuze ko bagiye muri iraki mu ijoro ryo kuri noweli kugendera abasirikare ba amerika hamwe n'indongozi zabo kubashimira ku bikorwa bakora no kwitanga kwabo kandi yaranabifurije noweli uru rubaye urugendo rwa mbere akoze nka perezida mu karere karimwo intambara Trump nta mutegetsi n'umwe wa Iraq babonanye muri urwo rugendo rwiwe ariko yaravuganye kuri telefone n'umushiranganji wa mbere wa Iraq Adel Abdul Mahdi kugendera abasirikare ba Amerika bari ku rugamba n'umugenzo ku bakuru b'ibihugu ba Amerika aho baja kubaremesha ubushikiranganji bwa Amerika bwo kwivuna bansi buvuga ko hari abasirikare ba Amerika bahakwa kungana ibihumbi bibiri n'amajana abiri muri ico gihugu ca Iraq guhagarika iby'agateganyo ibikorwa vya leta muri leta z'ubumwe za amerika bigeze ku munsi wa gatandatu turi ku munsi wa kane uno munsi mu gihe ata kimenyetso cerekana ko hari umuti ugiye kuboneka vuba perezida trump yaravuze kuri iryo hagarika ry'ibikorwa vya leta ku munsi wa kabiri ko rizobandanya gushika hawe amafaranga asaba yo kubaka uruhome ku rubibe amerika ihana na mexique Trump yavuze ko ibihumbi amajana by'abakozi ba leta ya Amerika barungitswe iwabo kubw'iryo hagarikwa ry'akazi bakeneye uruhome ariko nta nsobanuro yatanze zemeza ibyo avuze inama nshingamateka na sena za amerika zitezwe gusubira ku mirimo kuri uyu wa kane ihagarikwa ry'akazi ka leta rishobora gushika mu kwezi kwa mbere niyo itariki zitatu igihe umudemokarate pelosi nancy ariho bitekanijwe ko atangura amabanga y'umukuru w'inama nshingamateka nk'umudemokarate bamenya ko trump asaba miliyaridi zitanu z'amadolari zo kubaka uruhome rugabura amerika na mexique abashingamateka b'abademokarate bamuhaye imiliyaridi imwe n'ibice bitatu by'amadolari yo gucungera umutekano ku rubibe mu gihe we akeneye miliyaridi zitanu zose abashingamateka muri israel baremejeje kuwa gatatu gusesa inama nshingamateka na nkenguzamateka bemeza kandi gutunganya amatora mu gihe ayarategekanijwe hari hasigaye amezi atandatu ngo abe ni ukuvuga ku itariki icenda z'ukwezi kwa kane umwaka uza abashingamateka bavyemeje ku majwi ijana n'abiri kuri abiri ni nyuma yaho ku wa mbere vyari vyemejwe n'urunani rushigikiye umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu abategetsi b'umugambwe uri ku butegetsi muri israeli ntibashoboye guhuriza hamwe ku itegeko rikomeye ryerekeye gushira abayahudi b'abaortodokise mu gisirikare bituma bemeza gutunganya amatora ivyiyumviro biva mu banyagihugu vyerekana ko umugambwe wa netanyahu usa n'uwuzotsinda ayo matora ariko ayo mahirwe ashobora guhura n'intambamyi mu gihe umushikiriza mu gihe umushikiriza manza mukuru wa Israeli yo kwemeza gukurikirana Netanyahu Netanyahu akaba yagirizwa ivyaha byo kurya ibiturire kandi ivyo bikaba bishobora gutuma atanga n'imihoho uburusiya bubicishije ku bushikiranganji bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo kuwa gatatu bwaraneguye ibitero by'indege byakozwe na israeli hafi y'umurwa mukuru wa siriya damas ikimenyeshamakuru cya leta ya siriya cyashikirije ko misile zatewe na israeli zaguye ku bubiko bw'ibirwanisho mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri hakomereka abasirikare batatu israeli ntikunze kuvuga ku bitero by'indege ikora muri siriya ariko ejo kuwa kabiri ariko ku munsi wa kabiri mumambarira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwaremeje ko hari misile zatewe mu kwihora kuri misile yaje ituruka muri siriya ariko nta birenze ivyo vyatangajwe muri kahise israeli yamye yagirizwa ibitero by'indege muri siriya na cane cane ku basirikare ba irani bariko barwanirayo israeli yamye yagiriza irani kugerageza gushinga ibirindiro muri siriya kandi bishobora no kubangamira umutekano wa israeli n'abategetsi mu gisirikare gicungera umutekano mu mazi b'ibihugu by'ubwongereza n'ubufaransa bashikirije ejo kuwa gatatu ko barokoye abimukira barenga mirongo ine bariko baragerageza kwinjira mu bwongereza bari mu bwato butandatu abo bategetsi bavuga ko abo bimukira bava muri irake irani na afuganisitani abo bimukira bose uko ari mirongo ine bari mu bwongereza muri iki gihe aho bariko barafashwa n'ababijejwe nk'uko byashyikirijwe n'umuvugizi w'abasirikare b'ubwongereza bakorera mu mazi haraheze imyaka aho ibihumbi by'abimukira bava muri afurika mu buseruko bwo hagati no muri aziya bagerageza kwinjira mu bwongereza baciye mu gihugu cy'ubufaransa
urakoze aloyize ku makuru uheje kudushikiriza abagenzacyaha n'umushikizamanza mu ikorwa ry'indege wahoze ari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana bafashe icyemezo cyo guheba ubutagisubira inyuma ibirego ku bayobozi bakuru b'u rwanda bahora bagirizwa ibyo byaha bavuga ko badafise ibimenyetso bifatika yamara siko dr rudasingwa theogene abibona dr rudasingwa ni umwe mu bantu bashikirije abari bajejwe enquete ibyo bazi kwikorwa ry'iyo ndege avuga ko ico cemezo c'abafaransa ari ca politike yaganiye na mugenzi wacu thomas kamirindi tubatega amatwi ntabwo mu by'ukuri byantunguye jewe kuko nyine nk'ukuntu umushinjacyaha yari yabisabye ndetse n'uko abacamanza sinzi ko twavuga uko baciye urubanza kuko byasaga nk'aho ari ibintu twese dutegereje gusa kuvuga ko nta bimenyetso biriho ibyo ntabwo ari byo kuko hari ibimenyetso byinshi abantu bagiye batanga nanjye ndi mu batanze ibyo bimenyetso kuba rero bavuga ko babihagaritse burundu ni ukubera inyungu ubufaransa bugomba kuba bufite ibyo bagomba kuba barumvikanyeho n'u rwanda ariko ntabwo bavuga ngo nta bimenyetso icya kabiri icyo navuga ni uko ibibazo bireba u rwanda ibibazo cyane cyane nk'ibyo ngibyo byabaye mu rwanda by'amateka ntabwo ari ubufaransa bukwiriye guca urwo rubanza ubwo rero ni ukuvuga ngo twebwe abanyarwanda ni ugutegereza igihe bizadushobokera kugira ngo ibibazo nk'ibyo ngibyo bice mu kuri ukuri kumenyekane ababikoze bamenyekane ari nibyo wabivuze ko wigeze nawe gutanga ubuhamya ni mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri wavuganye n'umucamanza Trevidik amasaha menshi arenga atandatu cyangwa agera muri atandatu arengaho none se muri ibyo bimenyetso wavugaga ko ari ndi warashe indege ibyo mu by'ukuri ngewe mpora mvuga ibyo nzi kandi nshingira ku byo kagame ubwe perezida kagame yanyibwiriye ngewe nibyo nshingira kuvuga ariko ibyo ni nka bene bya bindi umuntu avuga ngo wambwiye n'undi ati wambwiye ubundi rero ikibazo nk'icyo ngicyo gicisha gicishwa mu iperereza mpuzamahanga kugira ngo kuko bamenye bati ibyo rudatsinga avuga ni ibingibi ibyo kagame avuga ni ibingibi dore ukuri twebwe itohoza twakoze icyo ritwereka ibyo rero mu rwanda ntabwo byigeze bibaho ntabwo byigeze bibaho kandi hari n'abandi benshi wenda ntabwo tufite umwanya wo gutanga ibyo abandi bose bagiye bavuga harimo ndetse n'urukiko mpuzamahanga ruriya rwaburanishaga abantu arusha hariho ibyo rwigeze kuvuga ariko muri rusange hari ntabwo bigeze bishoboka kugira ngo ku ruhande rwa fpr ibyaha byakozwe harimo n'ibyo guhanura indege ibyo bintu koko abantu babikurikirane bareba aho ukuri guherereye ni ibibazo rero by'amateka yacu ubwo haracyari igihe maze rero ugahamya uti ni fpr yayirashe kandi nawe wari uyirimo ariko abacamanza b'abafaransa bakavuga bati abatangabuhamya bose twabonye nawe dr rudasingwa theogene urimo ni abantu batabihagazeho nta bimenyetso bifatika dufite kubera ko ubuhamya bwabo ni ubuhamya bw'ababwiwe none se ubwo wenda ngewe icyo wavuga ndi umwe mu bako kandi ntabwo bigeze banansaba ngo ngewe kuvuga ibyo ngibyo ni ngewe wanabisabye ariko icyo navuga ni uko hari abantu benshi bagiye batanga ubwo buhamya kandi hari na benshi bageze batinya no gutanga ubuhamya kubera ko hari n'abo leta y'u rwanda yagiye ishimuta ndetse bamwe bakanapfa kandi bagombaga gutanga ubwo buhamya ibyo rero kuba abantu bavuga ngo nta bimenyetso bafite ni ukwirengagiza ibyo bafite ni ukwirengagiza ibyo bafite ahubwo ikibazo ngewe ko nkibona ni uko hagomba hari impamvu za politiki n'izindi nyungu hagati y'ubufaransa n'u rwanda bagomba kuba bashakisha hanyuma ukuri kugapira aho ngaho ariko abanyarwanda barabivuga ngo ukuri guca mu ziko ariko ntabwo gushya nkawe rero watanze ubuhamya kwa Trevidic mu bucamanza bw'ubufaransa noneho ukavuga uti nyamara ikibazo ni icy'abanyarwanda nibo bagomba kukirangiza ubu rero ugiye gukora iki ubu twebwe mu by'ukuri icyo tugiye guhagurukira cyane nubwo tutazi amaherezo yabyo ariko muri bene izi ngamba abantu baba barimo zo kugerageza gushakisha ukuri no kuvugisha ukuri bitwara igihe kirekire kuko ntabwo ibyaha byakazwe burya ntabwo bijya byibagirana na za leta ziraza zikajyaho izindi zikavaho hakajyaho izindi ariko iyo abantu bapfushije bagapfusha ababo ntabwo bijya byibagirana icyo rero tugomba kurushaho gukora nuko iyo mbuto yo kugerageza gutoza abanyarwanda kuvuga ukuri ariko ku rundi ruhande cyane cyane tugakomeza kwibutsa afurika kwibutsa akarere dutuyemo ko cyane cyane kuri icyo kibazo cy'indege yaguyemo ba perezida babiri b'abanyafurika mu by'ukuri umuntu yavuga ko u rwanda n'uburundi byateranywe cyane ndetse n'iriya miryango yapfushije abantu baguye muri iyo ndege ariko ntibizanatubuza gukomeza gukomanga ku minuza ku miryango y'imiryango mpuzamahanga harimo na loni y'uko ariyo mu by'ukuri umuntu yavuga ko yari yafashaga u rwanda cya gihe iyo ndege yahanuwe aribo bari bafite uruhare bari bafite resiponsibite ya mbere yo gutohoza kugira ngo barebe uwaba yarakoze icyo gikorwa kuba abanyarwanda twebwe tubizi icyo ni ikindi ni ikindi ariko abo banyamahanga nibo bakadufashije kugira ngo noneho icyo kibazo kive mu nzira buri muntu wese amenye uwagize uruhare muri icyo gikorwa n'ubwo twebwe abanyarwanda nta gushidikanya tubizi yewe na kagame ubwe na efuperi ubwe barabizi dr rudasingwa ndagushimiye cyane murakoze ubushikiranganji bw'igihugu cy'u rwanda bujejwe imigenderanire n'amakungu bwaratangaje mu ndwi iheze ko bwakiriye neza iyo ngingo y'abashikirizamanza n'abacamanza b'abafaransa bukaba bwavuze ko urwo rubanza rumaze imyaka irenga mirongo ibiri rugerageza kuyovya ubutungane kuri jenoside yakorewe abatutsi hamwe no kubuza kw'abakoze ivyo vyaha hamwe n'abo babiteguranye bakubitwa intahe mu gahanga
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
imiryango ishika kuri mirongo itanu niyo imaze kubakirwa amazu mu miryango amajana abiri na mirongo itanu yatewe n'imyuzurire y'imvura mu ntango z'ukwezi kwa gatanu muri zone buterere iri mu buraruko bw'isagara ca bujumbura abatarubakirwa bobo barasaba ko boshikirwa vuba kuko imvura ngo igwa ari nyinshi muri iki gihe ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika diane ndonse ari i bujumbura mu burundi muri abo bamaze kubakirwa mu kiyange ya mbere muri zone buterere abatari bake barashima igikorwa ishyirahamwe caritas ryegamiye kereziya katolika ryabafashije nemerimana florence ari mu bashima nubwo avuga ko itabakwiye kuko afise umuryango wagutse turashima imana nk'ubunye yaduhaye aho tuba turaba nubwo ari inzu ntoyi turayibayemo uku unye ntitukiba mu ihema muri za hema bari baduhaye Eh, turazishima uko nyene uko imana yabigitse nka jewe ndi mu bana batandatu na jewe n'umugabo tuba umunani ntidukwiye n'abana bacu abana barara muri saro natwe tukarara mu cumba ibintu ba- tubomberanya muri saro n'abana n'imbabura n'ivyo duteka mu miryango mirongo itanu imaze kubakirwa hari iyo zitaruzura neza bafise umuhango wo kuzozinjira imbere y'uko turangiza uyu mwaka hari ndogo gapitorina ni umwe muri abo ubu ndabyakira neza cyane kubera tugizwe muri aya mazi aho n'imvura ikira tukaba duhagarara nyine tukora uburyo byo tujya niyo tumva turacanyarirwa mugabo twizeye ko iminsi mikeya ashaka kudushikiriza amazu kuko bitwemeye ko mu gihe cya bonane nicyo twaba twazironse niyo niyo nakaswe iminsi mikeya ko ariko aragerageza uko bashoboye kose uyu mutamakazi nibigira mwajuma umwe mu bakibaye mu mahema asaba ko boba bararonkejwe amabati kugira babe barisanurira izabomotse ngo ntibanyubakira ngo mu kwezi kwa kabiri abandi ngo mu kwa gatatu nagumye ngaho nta n'ikintu na kimwe numva jewe nsika ko bambariye Mhm, nsigaye ngaho nyene mu gahema ndorereyeho nyene ndabe ico bazombarira bantabare bampeze amabati nsakare ngaha naje ndi muzamu kundi mu kunyerera ndio nkahomba irya hema nterimfashije n'ubusaza bwanje ico nico nasaba bampaye amabati ni vyiza ngasakaza paruwasi buterere niyo ifadikanije igikorwa cyo kububakira n'ishyirahamwe caritas patiri mukuru nibigira martin ayirongoye avuga ko iruhande y'abashika mirongo itanu bamaze kubakirwa bagize icya gatanu c'abatagira aho bakika umusaya muri buterere kubera imyuzurira y'imvura iyindi miryango mirongo itanu izokubakirwa kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka buca twinjiramwo ariko kandi iyi miryango irasaba ko yobandanya ishigikirwa no mu bijanye no gufungura byaraheze kuko uravye nk'ivyo twari twarimye vyaratwawe guhera ku myumbati uduharage amashu vyose vyaratwawe utuko turasubira kurima bushasha urumva kugeza urumva nka turya bahora baduha nyene tudufashe umuriro nk'ubu twaraheze urumva rero inzara kabisa kubera yaciye itwinjirana kubera ivyo twari twateye vyatwawe ubu tuba tukirya ubududu twari twarima ariko urumva ubu ni uguhangayika rero kuko mbona bariko baratwubakira akazi ahubwo nk'uko bamye badufashe nyene bo- bose bakatwongera nk'uduharage baba bakoze ibikorwa byo kubakira amazu y'imiryango byatanguye mu kwezi kw'icumi inyuma y'aho umuryango w'ubumwe bwa buraya usohoye itangazo mu kwezi kwa gatandatu haheze ukwezi inyuma y'imyuzurira iteye ivuga ko itanze imfashanyo ingana n'amafaranga y'amanyaburaya ibihumbi ijana na mirongo irindwi ni ukuvuga imiliyoni zirenga amajana atatu na mirongo itanu z'amafaranga y'amarundi muri iryo tangazo abasinzikajwe n'imyuzurira baharugwa ku miryango igera ku majana indwi iri mu gisagara cya bujumbura no mu micungararo yaho i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ihindagurika ry'ibihe rirakomeza gutera imvura isegenya hamwe n'ubushuhe bw'umurengera mu karere ka afurika y'ubuseruko muri ako karere abahinga mu bijanye n'ibidukikije bavuga ko ubushuhe bubandanya bwiyongera bitewe n'ihindagurika ry'ibihe bikanatuma haba ubukene mu banyagihugu bato bato ni inkuru ya eroje wirikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu ca kenya mu myaka ijana iheze urugero rw'ubushubuhe ku isi yose rwakomeje kwiyongera nk'uko abahinga mu bijanye n'ibidukikije hamwe n'ihindagurika ry'ibihe bavyemeza abo bahinga basigura kandi ko mu myaka mirongo itanu iri imbere urwo rugero rw'ubushubuhe ruzobandanya ruja hejuru dr john reca umuhinga mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe araba akarere ka afurika y'ubuseruko avuga ko n'ako karere kabangamiwe cyane aratubwira ibituma nyamukuru asigura ko vyose bituruka ku bikorwa vya kiremwa muntu ni shughuli za uchukuzi pamoja na ujenzi pamoja na viwanda shughuli za kilimo hasa kazi ya kuweza kupanda mpunga na pia matumizi mabaya ya mbolea ni ibikorwa vyo gucukura ubutare n'agataka ukubaka n'amahinguriro hari n'uburimyi cyane cyane ibijanye no kurima umuceri hatibagiwe ikoreshwa nabi ry'umwavu hamwe n'amatungo mu gihe agaburirwa twovuga nk'inka impene n'intama ibi bizana inzitizi zizibira imishwarara y'izuba iva mu kirere iza hano ku isi mu gihe iyo mishwarara igeze hasi igashaka gusubira hejuru mu kirere icifatwa n'izo nzitizi bikaba nk'isumaku ku bw'ivyo hari ukwiyongera k'ubushuhe muri kano karere k'isi kandi ubu bushuhe bwiyongera buronona uduce tw'umugabane wa afurika na cyane cyane uturi hafi ya equateur kuko dusanzwemwo ubushuhe bwinshi nico gituma iyo ubushuhe bwiyongereye mu isi yose dusanga muri afurika ibipimo vyiyongereye kurusha ahandi mu isi unapoongezeka dunia nzima unapata kwamba sasa joto sehemu za bara la afrika kwa mfano linakuwa juu zaidi kuliko sehemu zingine ruracamenyesha ko iri hindagurika ry'ibihe rifise ingaruka mbi cyane cyane ku butunzi bw'igihugu n'abanyagihugu nchi zote za afrika uchumi wa hizi nchi zote hutegemea kilimo mara nyingi. Wakati ule ule kilimo chetu, ibihugu vyose vyo muri Afrika ubutunzi bwavyo buhagaza hanini ku burimyi. Uburimyi bwacu nabwo bukorwa n'abarimyi bato bato kandi bama bazeyurukiza ku mvura kugira ngo bashobore kurima ibiterwa canke imvura igwa ikwiye kugira ngo baronke ubwatsi bw'ibitungwa. Ingorane ni uko iyo ubushuhe bubaye bwinshi bwonona ibiterwa kandi n'amatungo arononekara kuko nta bwatsi buhagije n'amazi akwiye aronka icya gatatu hari indwara zitandukanye zonona ibiterwa n'amatungo ivyo bikonona rero ubuzima bw'umunyagihugu muto muto na vinaathiri pia maisha ya mwanadamu wa kawaida kugira izo ngaruka mbi zigabanuke hari ishyirahamwe ry'abanyamerika rifasha abarimyi n'aborozi kwirinda gukoresha amakara n'inkwi bakijukira biogaze ikozwe mu mwavu hamwe n'amase harrison ikunda niwe arihagarariye kwa nini sana tuhimiza watu kuweka miradi kama hii ukiangalia katika dunia sana ni kuki duhimiriza abantu gushiraho imigambi nk'iyi uravye mw'isi isi yose haramarira abantu bavuga ko ikirere cyahumanye igihugu nka Kenya ibura ry'imvura ryabaye ubuzima busanzwe bigaterwa n'ukonona ibidukikije nta biti inzuzi zarakamye n'uyu mwaka imvura yaguye kuva mu kwezi kw'icumi gushika ubu ntihagije bibandanije uku tuzokumva barya abantu bari mu turere tutagira imvura nyinshi barya borozi barira ko atamazi mu nzuzi atana imfungurwa z'abantu ivyo vyose bizanwa n'ihindagurika ry'ibihe umworozi wo mu ntara ya kiyambu hafi y'umugwa mukuru nayirobi nawe aratubwira uko akora biyogazi tuko na ng'ombe dufise inka tuziha ubwatsi zata amase tugakuka hanyuma tukayakoroga tugakoramo biyogaze idufasha guteka hamwe no kuringaniza ubwatsi dukoresheje imashini dogiteri uracahamagarira amaleta amashyirahamwe yigenga abantu muri rusange na cyane cyane abize gushyira ingufu hamwe mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe no gusigura ingene ryo kwirindwa hamwe n'ikiritera eroje urikaneza nayirobi ijwi rya amerika
umunyarwanda areruya joseph yanditse amateka umurwi w'abahanga mpuzamakungu mirongo ibiri na batanu bazi neza ibyerekeye amakinga muri afurika waramutoye nk'umukinnyi w'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri afurika umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amakinga mu rwanda aimable bayingana ntibyamutangaje yaraganiriye na mugenzi wacu thomas kamirindi tubatega amatwi kuba areruya joseph yarabaye uwa mbere muri afurika muri siporo y'amagare byaradushimishije cyane uretse ko bitanadutunguye kubera yuko urebye uburyo yagiye yitwara mu marushanwa atandukanye nyuma yo gutsinda turu di rwanda ya bibiri na cumi na karindwi mu nyuma agatsinda tropikara misa bongo muri gabo mu minsi mike yakurikiyeho agatsinda turu do l'espoir yabereye muri cameroon ibi byonyine ubwabyo gutsinda amakompetisiyo amarushanwa angana bityo byatwerekaga yuko hose hatabayeho gutungurana rero yashobora kuzaba umukinnyi wa mbere muri afurika uyu mwaka byaradushimishije cyane rero cyane cyane ko bwari ubwa mbere nyine umunyarwanda umukinnyi w'umunyarwanda agera kuri urwo rwego byatweretse yuko umukino wacu wateye n'intambwe ikomeye none se iyo ntambwe kugira ngo muyigereho mwakoresheje izihe mbaraga mwakoresheje ubuhe buhanga mwakoresheje irihe banga nta bwenge ngira ngo budasanzwe cyangwa inyambaro idasanzwe urebye ko amagare wagiye utera imbere muri myaka ishize twari tumaze iminsi dutsinda amarushanwa akomeye cyane cyane yo mu rwanda igihe cyari kigeze rero ngo dutsinde n'amarushanwa yo hanze areruya rero navuga ko ariwe wabimuriye abandi banyarwanda kuko iyo urebye si na areruya gusa kuko na uwizeye imana bonaventure yatsinze turu du cameroon uyu mwaka ni ni street logique navuga ko ari igihe cyari kigeze ugereranyije n'uko muri iyi myaka umukino wagiye utera imbere ku buryo icyari gisigaye n'uko umunyarwanda ari uwa mbere muri afurika hanyuma rero dusubiye n'inyuma gatoya isiganwa ku magare mu rwanda rimaze gutera imbere ku buryo nawe ubwawe watorewe kuba umuyobozi muri francophonie mbese kuba umuyobozi ry'ibihugu bivuga igifaransa mu mukino w'amagare byose si ukwerekana icyizere yego ubwacyo ariko noneho n'ubuhanga u rwanda rufite yego ni icyizere rufite kuko byose bifite aho bihurira iterambere ry'umukino w'amagare no gutorwa muri iryo francophonie de cyclisme byose bifite aho bihurira kuko abanyafurika cyangwa se abayobozi b'amashyirahamwe mu bihugu bivuga igifaransa bajya kumporopoza kugira ngo bantore ahanini byari bishingiye ku ntambwe u rwanda rwateye muri uwo mukino so ndumva rero byose bifite aho bihuriye muri rusange imigambi rero noneho iri imbere muri uyu mwaka wa cumi n'icyenda muri uyu mwaka utaha imigambi iri imbere niyo gukomeza guteza imbere uwo mukino tukaba mbega twava n'aho turi ubu ngubu turi ku mwanya wa kane muri afurika nibura tukagera ku mwanya wa gatatu n'abakinnyi bacu bagakomeza bagatera imbere bagatsinda amarushanwa mpuzamahanga ariko cyane cyane tukagira n'abakinnyi dukarishira mu mikino ya olympique kubera yuko umwaka uza umwaka utaha n'umwaka wa karifikasiyo ya jeux olympique za tokiyo iyo niyo migambi navuga yihariye ku mwaka utaha bwana bayingana ndagushimiye cyane murakoze namwe
ibiganiro byo muri aka kanya bigaruke ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.